finally you don reach their turn àwọn ló kàn <laughs> today na father's day na dem get today na today be for dem happy father's day to all the striving fathers out there to all the fathers wey dey struggle to put food on top table for their family happy father's day to them and happy father's day to all the people wey dey plan all the men wey dey plan to settle down to start a family happy father's day in advance today make i put am like that and people wey don give ladies belle wey dey never marry happy father's day to una god go provide money wey una go use buy pampers and una go use buy food and una go use dey take care of the mama of the pikin also happy father's day to every one of them make una good evening my country people we don carry our matter come as we dey always carry am come from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alaba na still na favourite girl my name no change na suppose of don dey hear the voice my name na adebayo zeyina by my name no change like i don talk before we don carry our tori come we don carry our matter come as we dey always bring am every sunday as e dey hot na here i bring am come for una make we shabali chook am as we dey always chook am before we go enter the full matter the first story wey dey my table this evening dey ib you know say wetin dey happen for dis country na about election election dey happen even dem no even get student time dey talk say the matter wey dey ground pass our level may god help them the first story wey dey my table this evening talk about the governorship election wey wey happen for ekiti the next story wey dey my table this evening talk about one party wey wan join another party nnpp and labour party wetin wan happen between them? you go soon sabi the next story wey dey my table wey dey look me for head this evening talk about baba emilokan tinubu he return home after twelve days of winning election he return back to lagos The next story wey dey my table this evening Talk, say terrorists dem dey attack kaduna hmm, Make god dey save us the last thing we go look into this night na about asu matter nothing much but i go just tell you una wetin don dey go on since all these days make una dey with me my people before we go chuka inside the food tori. yeye yeah, yeah, yeah. welcome back my country people make we shabali take the matter as journalist take am the first story wey i talk that time talk about the governorship election wey happen for ekiti congratulations to apc candidate dem oyebanji na im win di election for ekiti wit four thousand, three hundred and fifty-seven votes followed by sdp wey get votes and pdp wey carry third for di election congratulations to am make dem sha do good for di state na di koko be dat di next day, wey dey my table dis evening wey we talk dat time talk say one party wan merge with another party with months, dey fly about maybe na true maybe na maybe na lie we go soon sabi but na crown council talk am say dem dey in talk with labour party say dem wan merge together wetin i dey try to dey tell una be say nnpp wan merge with labour party rumours dey fly about dem dey talk am say e be like say kwankwaso wan be running mate for peter obi maybe na lie maybe na true we go soon sabi the next story wey dey my table this evening na about baba emilokan tinubu e return to lagos after twelve days of winning the primary election as e reach airport today crowd come greet am dey shout emilokan emilokan emilokan dey shout celebrate baba dey help him thank god say he win the election hmm. na god go shout favor for all these politician if e reach there if na him go win make e sha do good make e no spoil am pass wetin e don spoil make god help us repair nigeria na the koko be that the next time we go dey look at this evening before we go take the last story talk say three of terrorists dem attack church for kaduna dey kill three people dey kidnap many people God go save us. The insecurity for this country to to travel for person country dey fear person to move from one country from one state to another dey fear to go church go worship God don turn thing wey person go dey fear for na why people dey talk say kemadira <laughs> na only God fit protect person to go mosque go pray if dem no throw ball for this place they go come come attack person na god fit save us for this country god make god shine intervene for our matter amen the last day we go look at this thing dem no talk that time sef go just talk wetin dey happen for on top asu matter asu dem dey talk say hunger no fit make dem return back to class say they they no be beggar say they no dey beg for money na the money wey dey work for dey wan collect they don tell students and nigerians dem say eh, they dey they dey in meeting with federal government say they don help dem do about five meetings the committee wey federal government put in plan say make the help dem do meeting dem no later see something something conclude upon say dem no see the strike call up so now dem don dey in meeting with the federal government gangan say anything say federal government don ready for dem make federal government call dem say dem go answer dem say dem no go go meet dem meanwhile la this week wey we just finish uh, minister of um, information lai like e talk say wetin ah on top asuu matter e say wetin dey gal pass wetin we be nigerians dey think say the matter don go beyond wetin we dey think na why dem and federal government dem and asuu no see one agreement speech since all these days may god save us nigeria education no be something wey person fit rely upon no be something wey person fit rely upon again for this country if person wan do four years course four years course don dey turn six years seven years course don dey turn ten years course where she na that one person wan use plan future na god fit save us for this country god go intervene sooner or later i believe say god dey involved inside everything na here we go stop for today my country people. till next week we go meet again na me una na una i go dey meet na me una go dey lis ten to my name never change na still una favourite girl adebayo zainab make una have a wonderful day the day don end already make una sleep well make una have a wonderful week ahead till next week we go meet again as i don talk make una take care of una sef bye bye i love you before i go make una no forget to dey follow our social media handle on facebook instagram and twitter campus without funa make una take care of una sef bye bye.